muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone ni thomas kamirindi ugiye kubagezaho amakuru ijwi ry'amerika turi ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu ku maradiyo yanyu muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri
muri kano karere ibi- ibihambaye ni ikizuba umwuzurira w'amazi isenyagurika ry'imisozi n'abantu bagateba bagahunga n'aho bahora baba hanyuma rero hari n'izo ngwano ibiza bikomeye mu bihugu bigize umuryango wa east african community eac uyu rero ni vivine yolande nta mubano umuhanuzi mu kurwanya ibiza muri uwo muryango amakuru kandi ni abarundi bari mu myigaragambyo i bujumbura biyamiriza u rwanda n'ububirigi n'ikibazo cy'amazi mu gisagara cya gitega uburundi buraregwa u rwanda n'ububirigi kure kubu- kubusotora ni ukubusho- kubushotora Buta- butanga umugabo ndetse ku muryango w'abibumbye loni mu izina rya leta y'u Burundi umwunganirizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati terence ntahiraja yabivuze mu myigaragambyo yabaye i bujumbura uyu munsi umunyamakuru wacu eloge wirikaneza yayikurikiranye urugendo rwo kuri uyu wa gatandatu rwahereye muri zone kamenge mu buraruko bwa bujumbura abari muri rwo bihereje ibarabara ryitiriwe 28 novembre riva mu buraruko rigashika hagati mu gisagara bahingukiye ku kibanza citiriwe kwikukira babanje guca imbere ya ambasade y'ababirigi aha bahavugiye bamwe mu bo biyamiriza genda basaba gukomera induru bajya abantu bariko ndadondagura bajya abantu harimo paul kagame harimo louis michel wo mu birigi bo mu gihugu cyacu mu birigi induru nyinshi
ariko kandi banaharimbiye ururimbo ruhagize igihugu bacishamwo bakiruka bagenda bahagiza perezida nkurunziza bishimikije amajambo yo muri bibiliya aho umwami farawo muri misiri yacinyize abanyisirayeli imyaka irenga amajana ane abashigikiye ubutegetsi bahimbiye indirimbo abakoroni wakoloni watu wabaya sana waliwatesa wana wa Afrika.
yahanse ntayiraja umwunganirizi w'umushikiranganji w'intwari yo hagati we yanavuze ivyagirije bikomeye ikibabaje bariko barakorana n'abagize kudeta n'igihugu cy'u rwanda bakwiragiza ibigwanisho mu makambi y'impunzi muri tanzania ubu tuvugana haraciye iminsi itarenga itatu hafashwe mu ikambi y'induta inkoho zishika mirongo ine na zibiri zigamije iki mbere ayo makambi ni ay'impunzi cyangwa n'ay'abagwanyi imbere yaho hari haciye ukwezi hafashwe abantu icenda babiri barabasize ibikoresho tanzania muri iyo kambi nyene bariko bagirisha amanama yo kuza bene wacu guhunguka ariko barabesha bene wacu barahisemo gutahuka abatagira ico biyagiriza batari muri iyo migwi igwana bakwegera abarundi bacu bari mu mpunzi kuko iyo politike nyene bariko baza kubasha mu igwanisho nibo batumye bahunga mu kubabwira amaremena n'iterabwoba mu rwanda nuko turamaze kwakira muri uwo mwaka abashika amajana atatu bavuye imahama baje batorotse baza mu ijoro ibi byabona birahari n'impapuro zivuye mu iyo kambi bati kugira utoroke ni ukwiheba mwarabise ko hari abafashe muri iyo kambi bafunze kubera iki base kuja mu mugambi mubi ugayitse wo kuja kwiga kurasa no kuza gutera igihugu cyayo bibarutse ntabakoga ngira ngo rwaya amahere ahubwo ni batahuke tuba ku gihugu cacu nabajije ntayiraja ko afise ivyemezo nawe ndakubaze ibigwanisho vyavuye mu rwanda bigatera ikabayore mu burundi hari ku mugaragaro amakuru mwara yatanze n'ubundi bwari bwabitanze ivyavuye mu rwanda bigacakira ibahondese aho bakoreye menya ngo hari imbonerakure bikinjira mu cibitoki bakora imbwa yaboneye ku mugezi vyari ivyavuye he ivyavuye aho mu rwanda bimwe bigafatwa hariko nomero zo mu rwanda bikaza gutera amakambi bakabona imbwa yaboneye ku mugezi vyari vyavuye he rero ndaguhaye hari ikindi kintu kibabaje leta birababaje rero kubona hariko hategurwa inama na cane cane igategurwa n'ububirigi bushije kuri Louis Michel aho ariko arakorana n'abantu bamwe bamwe bari mu bagomvye gutembagaza ubutegetsi kuwa 13 Rusama 2015 n'ama- n'amashyirahamwe amwe amwe bakoze amaregwa ngaha a, mu kugumura guturira kwica n'ibindi bitari bike mwese kuko mwabibonye no gutegura imigwi igwana inama ngo iri kwiga ibibazo by'u Burundi ngo ibibazo ngo bikomeye cane vya politike imikingo n'imibano ivyo bibazo mu Burundi nta bihari abarundi babanye amahoro n'umutekano abarundi hari amahoro mu makomine yose ijana cumi n'icenda intara cumi n'umunani mu Burundi bwose ni ukuvuga yuko ayo maremare n'amanyanga bariko barakora ni ukubera bagiye batsindwa bananirwa mu ngingo zose z'amanyanga n'akarenganyo zagiye zirafata ku Burundi maze abarundi tugahagarara rugabo tukavyiyamiriza ubu naho rero turiko turegerera rya gerekezo rya mirongo irindwi z'uku kwezi aho Burundi buzoba bwavuye Burundu muri ya sentare imwe y'igikoresho nayo nyene c'abanyaburaya ikiri imanza abanyafrika gusa no kubarenganya ivyo bigaca bitubabaza tukabonera akaryo ko kwiyamiriza rero ayo manama ategurwa bavuga ko azoba kwigeza rya mirongo irindwi z'uku kwezi nyene kw'icumi harimwo abo bantu bakamaramaza bagize amakudeta n'abandi benshi leta kandi hari ico isaba onu twagomba dusabe ishyirahamwe mpuzamakungu oni leta y'u Burundi bisabe Ntire- nkiga umurorera nk'abarorerezi b'umupira gusa atacu bororera atacu bariko barakora badahana abariko baragira amakosa muribuka ivyabaye muri Libya muribuka ivyabaye hariya ah, muri Iraq aho bagirije amarementanye Saddam Hussein ibigwanisho rohanyangana n'iyi saha batatoye n'icumuti none urabona abanyagihugu barapfuye intabani zirahera mwibuke intwari ya Afrika Muammar Gaddafi yaharanira ubumwe bwa Afrika kugira ngo bubeho twigenge aho bamugandaguye bamugize amarementanya bavuga ko ubufaransa bwa bwaragize uruhare rukomeye cyane cyane sarukoze muri ubwo bwicanyi nk'uko bivugwa ubu munsi akaba ataraboneka amahoro none mu burundi ababirigi badukoronije badushira bufuni na buhoro bakoze ibintu byinshi bakica indongozi zacu nturinda kudondagura ngo mpeze bariko bakora mu nkovu burundi dusabye oni kubwira urubyiruko ko bwohagarika iyo nyifato igayitse bukaduha amahoro n'umutekano kuko twarikukiye muri iyi myiyerekano ibihugu vya tanzania na kongo vyashimiwe rwose kubera bifasha mu gutuza abashaka guhungabanya umutekano w'uburundi eroje urikaneza bujumbura ijwi rya amerika
abanyagihugu baba mu gisagara cya gitega bavuga ko bahanzwe n'ikibazo cyo kubura amazi bashobora kumara ibyumweru bibiri byose ntayo babonye mu makaritsiye amwe n'amwe nk'uko nyine babyivugira fidel dantoine sabimana araduha ibindi bisobanuro muri iyi nkuru
aha turi ku ibarabara rya mbere muri karitsiye magara mu gisagara cya gitega ni saa kumi zo mu gaturuturu abanyagihugu batonze umurongo ku ivomo rusange muri izo saa nyene niho amazi ashoboye kuboneka haciye umunsi nijoro ata amazi bafise ibido bayigura amafaranga mirongo itanu umurongo ni muremure bose bashaka kuvoma kugira ngo amazi ntakame batarashikirwa ivyo navyo bigatera umusinikano n'uguterana amajambo uhagarariye iryo vomo rusange aratubwira igituma baje ari benshi mazi yarabutse hayitindutse ibi abana baje kuyaronde muguma baya- muguma bayaronde abayabura aha ba- babonye babonye amazi aje baca baza ari benshi Ariko nk'ubu nk'ubu mu mwanya- nk'umu mwanya aza ba- amazi abakama eh, ni gutangura uyu mukenyezi aratubwira igituma yazindukiye ku ivomo rusange benshi kuza kuvoma ngaha no kuvuga ko ata mazi tuba dufise mu mpangu ayo ba- aba- abayafise nayo usanga ak- akunda gukama cane aho nazitarinda gutonda hariho na- naho dutaha tutayarose ari ingorane nyene usanga n'isuku ari rike nyene nko mu mihanda n'ugutaha hari aho ntaha ntayarose kubera ubwo bukene bw'amazi mu gisagara cya gitega bituma bamwe baja kuvoma mu mwonga ahari amazi yo mu bito abandi bita ya rusengo ariko naho nyene uno mukenyezi avuga ko naho ari ukunigana kugira ngo ushikigwe amarindwi ataza canke indwi zibiri tuyarose naho turayagwanirako canza gusega mu babanya bayarose bakampaho agasenke nkatekesha ko nyene urose agasenke urateka ukagaburira umwana hama ugacura rutoze n'umwana ntumwoze hama ukavyuka uja mu mwonga kurondera kwiyaronka ingumu zirahana turagwana bagatana mu migazo mu bitesakumu kabura icepfo na ruguru uno mugabo nawe yabwiye ijwi rya amerika ko iyo amazi akenye ku mavomo rusange bituma bayagura bakoresheje amahera menshi twebwe amazi turinda kuja kuyarondera mu myonga Eh, kuri bido turi ha 500 francs ariko ngaha anye iyo abonetse turayaronka kuri 50 francs ni ukuri ntituyaronka kandi rero biramara iminsi baca usanga nko mu nzu turabuze amazi yo kunywa tukabura n'amazi yo gutekesha kuko ibyo bintu biraduteye ingorane cyane uyu mugabo nyene avuga ko iyo hageze kurungika abana ku ishuri bibagora kubera iryo bura ry'amazi ubu unye abana bacu bajya ku ishuri batoze kubera kubura amazi dusaba yuko rero bodufasha bodufasha by'ukuri tukaronka amazi dutekesha icyayi tukaronka amazi dutekesha indya tukaronka amazi tumesesha kuko abana b'iwacu basigaye bagenda ku ishuri bambaye iniforume zitamesuye kubera kubura amazi ntitubyumva ingene ayo mazi abura mu- biratubabaza kubona tubura amazi hose gushika aho turinda kuja kumwonga kuja kuyarondera kandi amazi yo kumwonga si amazi atomoye mu ishyirahamwe regidezo ritanga umuyaga nkuba n'amazi mu burundi bavuga ko iryo bura ry'amazi rifatiye kwihindagurika ry'ikirere bigatuma amazi agabanuka ku rugero runini mu masoko y'amazi ahandi naho mu ishyirahamwe regidezo bavuga ko bifatira ukuntu igisagara ca gitega gitera caguka bigatuma iyo amazi yahora aboneka asabikanywa no mu yandi makarite mashasha igitega fidel antoine nsabimana ijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umuryango wa afurika y'iburasirazuba eac wahimbaje umunsi wahariwe gukinga ibiza n'impanuka ibiza byo mu bihugu bigize uwo muryango ni bitandatu ibiza rero bikunda guhitana abantu benshi ni inkuru ya pierre claver niyo nkuru
ibiharuro bitangwa n'umuryango wa afurika y'ubuseruko byerekana ko abantu barenga umuriyoni umwe bataye izabo bagahunga kubera ibiza bitandukanye mu myaka itanu iheze mu karere kose nayo igice cabo bahasiga ubuzima abenshi muri bo bagizwe n'abana abagore abageze mu zabukuru hamwe n'abagendana ubumuga canke abatishoboye uretse ugupfa no guhunga uwo muryango uvuga ko hari n'izindi ngaruka mbi nk'abana baheba amashuri kubera inzara abigeme batwara inda hataragera n'ibindi umufasoni wivine yorande nta mubano umuhanuzi mu kurwanya ibiza muri iyase avuga ko mu biza bibangamiye abantu harimo n'intambara muri kano karere ibi- ibihambaye ni ikizuba umwuzurira w'amazi isenyagurika ry'imisozi n'abantu bagateba bagahunga n'aho bahora baba hanyuma rero hari n'izo ngwano ingwano ni ikintu gihambaye muri muri aka karere na terorisme hanyuma nabyo nyine biratuma abantu benshi bahunga kuko nibyo hitana abantu benshi n'ibyaduka by'indwara malariya sida n'amakorera muri aka karere na ebola yarahashitse naho itahamaze akanya kanini kandi mugabo umuntu aguma yitinya ko iramaze kuza nka kabiri mu bugande ishobora gusubira kukagaruka hariho rero n'utundi iyo miriro ya nyakanga cyangwa imiriro nyene y'inkozi z'ikibi Eh, hari izo ndwara zi- z'inka hari ikindi kinagora n'abo ba- abofashije hari n'aho babirenga kandi babizi kandi bagatanga impusha z'abantu bakubaka abatakwiye kubaka naho biri uko umuryango wa afurika y'ubuseruko uvuga ko ata byinshi urakora mu gukinga impanuka bitewe n'uburyo buke icyo bikoze imigambi amategeko hamwe n'ibitabo ngenderwa ko mu gukingira abantu biruzuye nk'uko uwo muryango ubimenyesha uwo muryango ubona ko hari n'izindi ngaruka mbi zitumwa no gushaka guke kwa politike mu bihugu bitandukanye icegera c'umunyamabanga mukuru wa yase ajejwe ibibazo by'ubutunzi n'intwaro umupfasoni jessica eriyo adomorotoke cane cane ku kudatorera umuti intambara za politike ziri mu bihugu We have not done enough, but I think we should be able to do much more.
avuga ati nta byinshi turakora ariko twibaza ko dushoboye gukora byinshi kugira ngo dukinge impanuka twongere tugarukire ku bahuye n'ibiza muri aka karere gusa dufite ikibazo cy'uburyo twarasabye imfashanyo ahantu henshi muri ico gisata ariko ntituraronka batubwira ko bitihutirwa gusa ico twakoze ni imigambi hamwe n'amategeko yogenga ico gisata ariko kubicira mu ngiro n'umugani ku bindi navyo umuryango urashira hamwe abanyapolitike bakumvikana ku masezerano ariko basubiye inyuma ntacigwa mu ngiro kugira ngo intambara zihere si ahacu twebwe nk'umuryango guturira inyishu ivyo bibazo vya politike ahubwo ni abanyapolitike nyene nawe no nk'intambara zozo twozirinze ariko ikibabaje ni uko abashamiranye mu bihugu canke abari ku butegetsi badashaka gukurikiza amasezerano menshi baba bihaye and they are not doing it. So that is the problem.
uwo muryango wa afurika y'ubuseruko uhamagara ibihugu bitandukanye gushyiraho ibisata byo gukinga impanuka no kugarukira ku bahuye n'ingaruka mbi z'ibiza aho ibyo bisata bimaze gushyirwaho naho uwo muryango usaba amaleta gushyiramo uburyo bukwiye kuko ibiza biri mu bihitana abantu benshi ku isi pierre claveniyo nkuru yarusha ku bwijwi ry'amerika
kaze mwumviriza igikino intamenwa mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru c'ishirahamwe search for common ground mu burundi
Mm, bon reka ndabe kuri porogaramu yacu na se bien tematike zawe na sida dusa n'abayirangije vrema Mm. bon ni byiza rero rifodora ko duca tubandanya n'indwara zandukira ziciye mu bihimba by'irondoka anse avanse mbe bashiyo ninde aje kundaba ndiko nditegurira ivyigwa Asha, ndumva rero abantu baza kugora muratuhabonga
ego karibu karibu karibu yagize amahoro nyakubahwa mwarimu amahoro amahoro neza yemwe Mm.
aha mvuye kuhitishamwo Eh.
ko mwagiye ku kazi oya oya uyu munsi nari mfise agakonje rero sha sinagiye Mm.
nari nari amahoro gahanze yemwe n'amahoro kweri Eh, aha numva ari sawa kwera bya bintu twavuganaga basha bigeze hehe ko wapoteye caza urambwiye mbonera abanyagihugu baratahura urya mugambi ugahanje Eh?
kuwutahura Eh.
gusa barawumva nyine Mhm. Aho ni naravuganye vyiza.
n'abavyeyi bamwe bamwe barambwira ko urya mugamba ari mwiza cane Aho.
yego ni ukuri baca baranyemerera ko bazorungika n'abana babo oh c'est génial Eh, eh, eh, eh, ndaryohewe n'ukuri Mm, yego erega hanje nari nagize ubwoba ko abavyeyi batazovyemera
humura Iyo ni inkuru nziza bovya pe.
nkagutega ntuzeye Eh, tugira n'imana ko abana bacu bazoba baronse ico bakora aho urazi iherera ryabo iyo batari ku ishuri Eh, nabo nyene barabikunze hewe napfuye kubibabwira basha oya ndakubwiye mu minsi club christian iratangura ntagisivya barabikunze nayo n'ukuri wewe uvuga ngo abavyeyi bovyanka Eh.
hari na bamwe bamwe bamaze kuvyumva bagasha bambwira ko bashobora kugira ico bazofasha Nego.
Handi ivyo nivyo?
Mm, basha aho.
Eh.
hari umushinga ntahari hano yitwa bigabo Ehe.
yahoze ari umutimbo mu minsi iheze Eh.
Emwe, yaremeye ko ashobora gufasha aha mwe nabo rero nibo mba nkeneye Mm.
umuntu yumva umugambi akongera akitanga kugira umugambi utera imbere nuko umuzana abo warose nabo Eh, bigabo ntiyigisha abahungu ivyo kuvuza ingoma Mhm.
nanjye nkigisha abigeme intambo z'ikirundi Mhm.
ibizoba biheze gahinda
hazoba hasigaye gutama neza gusa bizoba birangiye Oya kwe, bose bazoza ndagusavye aho sha hewe Eh.
izo narinje kukubwira Mhm.
have rero ndakureke wibandanirize gutegura amareso yawe ndabona ko nawe uticaye asha oya niwigire vure mumbwiye inkuru nziza hanje urandyoheye n'ukuri yo Ehe.
reka sinarinda vyibagiwe wa nibihiga muntu mwantuma ashobora kubafununisa amata Eh.
naramurose nuko Oh, aho sha ntiwumva Mm.
mbebasha Eh.
numubona gute ngo tuvugane Mm, mm.
ndamukeneye n'ukuri Ha, emwe Eh.
nzomurangira aho muba Aha.
uzoza ubona gutuyeko amaguru Yego, vraiment.
uzosubira rero mugira akazi keza urakoze hanje urakoze kuri iyo nkuru nziza
ehe ibe- ehe kare aba mwana mufungure muje kuruhuka hakiri kare uribariye ko ejo muzozinduka hakiri kare yego mama jyeho ndahiriwe ejo n'agakonje nibyo yego mbere uzi ko bahora bakorera ku nkuru ku ishuri iwacu ivi ukarabe cyacu nje kwiryamira amafunguro agiye numva atavyo nshaka mwumvise yamara urara udakoze ku munwa ga mwana yapavye mama Hmm, oya sugupapajide none je numva atavyo kundya ashaka nukuri
hanyuma niwarara udafunguye kandi ejo uzozindura ugenda hakiri kare bizogenda gute ivi ega ko nkusi ibintu vyahatari iwawe noneho uzaba ari ubwa mbere ukoze ikibazo nawe kashare kajide ikibazo ca leta bibaza ngo ngufite ibisanzwe ivete ibisanzwe ega badozana nk'ibyo nyine bahora bakubaza mu ishuri nirekeresha je nuko inda zuko nkuru zoyisatura
ehe tega ndakuhire mu bifungure bitarahora didi zana ako gasabuni akira
ehe rero gira ningo guca uja kuruhuka utekane mu mutima wiha amahoro sibyo ga mwana sha sinzi
Ah, mama navyo biryoshe gute ibyo kutarya nivyawe sha ndabimara wishinze kugotwa ibirire shako wifitiye amapeti mugabo sha nzokwihora niwashika mu w'icumi nawe sinumvise ngo nawe nyene barakora ikibazo ca leta baragikora nyene kandi jewe azataza gupapa inahashika nukuri nzocamwe urazi ikinteye ubwoba gashajidi ni ibiharuro vyonyene ibindi vyose ndazi ko nzobitora ibiharuro uzobitora ibyo Nzobitora.
jebo nawe arabifatiye umwanya ukwiye utabitoye hoho asha ntashomvutse mbiza ivenda kubyira akajiji kamwe ko mu biharuro ubwa mbere ho uzohere kucorosha yo nagira nohera ku bigoye tukabanza kunyinyana ngifise umwanya oya si uko bigenda ibi yaha ivyo ari rwawe rero ntumva kuboneka ngo wava uhera uri kuri bya bigoye kandi utarisubire ko wava ubitora uhera kuri birya vyoroshe nka turya tonombre ubanza gukuramwo turya sa murafungura basha ego mama iki naco ibi uteza kugenda utekanye bien bien sino na ya maforumire baboroka bacu uzohava uyibagira wibagiye forumire naho oya aho nta bwoba sawa fomire zose ndazifise mu mutwe ahantu usigaye ndabiririmba nkamaramutse mariya none wumva ufise ubwoba bw'ikigayidi Ntaya.
uzobitora rya- ejo mu gitondo rero tubyuke kare kugira ngo ugende ufunguye urabona ko atatutamiye nariye nuko nyene mama haye hama rero urabikamo ko yandika neza kayo n'igome vyose biri ngaho ivi we nakwizeye ko uzogitora pe
sheri sa tudasoma ngo bakuzanira akandi kabuki ya vrema ndiko ndasoma nuku nyene
ahubwo wagize nabi gute mu bisanzwe nta muntu wasereva boki imwe Mm.
nibura yakuzanira zibiri
fofa nasha hanyuma nkaca ndazinywera rimwe nuko nyine utari kurasoma Mm.
ako nabo gahije kera tagira buke buke nta kibazo
hano hantu habona gute gadori antuka je mbona ari sawa umuziki mbona ari wose basereva neza amplisi ni hafi yo muhira sinza kwirirwa ndakugora ngo ntahane erega su- erega si ukungora sheri Mm.
oya newe ntiwahakunze ca hameze neza mugabo mugabiki nagaye ikintu kimwe gusa Eh, unanga uko bafise abo Mhm. ngo babise ububuroshete gusa kandi nanjye nashaka kugufurahisha sha Eh, rega uwo munsi ntusanzwe dore eh.
ikavuro turadusanga iyo ziri nta buremeshere Yego.
uti rero uyu munsi ntusanzwe reka reka Mm, urazi ko nari ndagukumbuye kweli ubona twaherukana ryari kera kwe ndara ndakwiyumvira bya kwe yego Eh, we ntubibona ntubibona igihe nakubona kare nagiye numva umutima uruhutse ye reka ni muguheba ngo nsare sheri wanjye yego none ucuguma undaba sheri yo urabona ingene uri mwiza sheri kumbe najye nta byanje vura nta byawe sarabyaye kubwira vura oya guhera uwo munsi ubimenye Mm, ko ubwiza bwawe nta n'umwe munganya
utabesha yaje nakubesha ngo nunguke iki Mm, si uko ni mwiza basi Mm, ehera utwo twiso twawe sho
ehe bashe rero uraziga dore isa hanyuma ijoro rinaryama nza guhumiriza gatoya gusa cyo kuba ndakubona saba kuma turi kumwe umwanya wose nicyo gituma uri kurandaba gutya none gashaka ko ntari gutaha niba ngo twigumanire kubera mugabo ntacu wongeye kubitorera inyishu Mm.
tuzohora tubonana iminsi yose bizogenda gute gashuka umwanya wose uba uri hafi y'abakiriya utwara ku moto n'abakiriya baragusumba agashira iwawe ubu navuze ingingo yo kuzokwamaza gutora ndakujyana ku ishuri nkongera nkaza kugu- ndagutahana muhira wawu no modipa ubu ngomba nkiri ku biriyeshu yo mu gitondo kubera kwiruka ngenda ku ishuri n'amaguru kubw'urukundo ndagukunda shiri wanje Eh, ntaco ntazokora cera yo ndagukunda nanjye gamani Mm.
turaheza ngo tugende
ye muko tuno duharagi twanje twari duciye ko n'agacu n'agakeyi reka ndadugosore n'ingoga ndabona ko n'imvura igira itinyagire
rumina eh ruminata we umve ndeberera mugarutse mukama ahagarutse kunsarira ko gamani tanu two wirije abona kunyitaba ngo wapfuma ku byo wirije twahaye abandi ejo mugo muri abo bandi sinobamwo rero wewe tuguha ku byo uzanye
noneho ndabiguyemwo maze ndabe kunyima nabyiboneye reka ndakuzanira agatebe aho mu nzu wicare Yego.
naho ibyo byo ngosora ntaho byovuna inzara ndabirindira sha kugira ngo niko ndihuta naho gatebe nicare ngaha gusa emwe Mm.
niwarindira aho tubishyira ku ziko tukarondera n'inkozi tukabiteka bigasha Hey.
uzoba ubiriye
nakubwiye ko ntihuta erega shyira aka gatebe gaha iruhande yawe nyene Eh, ntuzi ko bari- ntuzi ko bari kure batayaga reka mama wanje ushaka ko ndagugosorera reka nabyo kungosorera reka ndagushyira aha hirya gato Mm.
iyo wumva niwavuga sinza kureka kukumva uti rero mugenzi wa namaki
Eh, nta rundi rutaro wofita ngo gufashe kugosora ibyo bisigaye
Hmm, ewe ndebere sha na baki avuye iyo uva ngo uje kugosora ibiharage ngaha Hmm. erega ruminata jewe siri muri ba bandi bayaga amasigara akicara ntuzi ko ibyo nemeye imbere y'ishengero ko nzohanda gufasha muri twose aha jewe ndabisanga ntabyo noshoboye urabishoboye mate mugabo nanje sinorindira kubanza kunanirwa ndi ngaho kandi ataco ndiko ndakora Eh, reka rero ndabyimenyera mbega ukwega iyo ntebe uri kuri namaki
rumina none ndakugizende
haza mbisa ngo aho canke ndagugosore reka oya nawe reka gushavura none ndagukunze ko mba ndakuriye rumina ndakwisabye rero igirayo ndakugizende ivyo wari kurigira ngo ushaka kumfasha Mm.
wibaza ko ntabona ico usoterako igikiga sha ruminata atari ineza yawe n'abana bawe urahenda abandi batakuzi hanyuma bababona bakagira ngo murimwe abantu nonega ruminata ugomba untuke umviriza ndakubwira Mm, nurya mugore wawe arakeneye umufasha eh.
genda rero ufashanye n'umugore wawe jewe n'abana banje uduha amahoro none rya jambo nakubaza ntako ntamasezerano nagiraniye n'umugabo wanje bikera Mm.
no kumamfa Mhm. amasezerano mwagiraniye niyajyanye n'urupfu rw'iwe none garumina Mhm. imbere y'uko unyirukana banza wiyumvire neza sha comenya coco ni kimwe Mm.
nzoguma ndumupfakazi ukunyene sinzopfa mpemukiye umugabo wanje bikera hoca igenda mvira mu rugo
ntimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu na mirongo irindwi na kabiri amajana cyenda na mirongo ine sitidiyo y'ijambiro abasezeye naho ubutaha
Pastor P, respect man.
seko nziza seko yawe yandajije amajoro seko nziza Yeah. mico myiza wandutiye abakobwa burungano mico myiza iye data na mama barabizi ko ari wowe nahisemo tuzerekeze iwanyu turagiye inyambo n'abihogo imiryango izasabana duhamirize bitinde birangire dutambukanye mu marembo twabaye umwe mugore wanjye mukobwajana sheri wanjye mwamikazi maleri kibondo cyanjye masoyenyana baby baby jye nawe turaberanye sheri hey. wiyumvamo baby aho ndi hose ubu ndimo baby yeah. unshengeyemo baby hey, baby unshengeyemo mu mutima ni wowe gusa mu ndoto zanjye ntugira ukuza Mm, uramumuriza ibyo twasezeranye tubigire imamo twanyuze mu bishuko n'ibigeragezo twimamaga amagambo asenya dutse imbarane none nta na kimwe cyanatunyeganyeza nyeganyeza. mugore wanjye mugore wanjye ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwese uko mungana turabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika wikendi nziza murakarama
baby baby ni nawe turaberanye